My people, now welcome to our channel. Oh. Hmm. My country people, this one loud oh. This one e loud well well concerning this mobad, RIP. My country people, now know say I been not a chook mouth for this matter before. But this matter don dey get as e be. Sote, sote, sote, another, another audio when e be say for na here, my people, e go shockalize una. E go shockalize una say wetin happen to mohbad eh my people? oh god a lot of things dey hidden things dey wey be say una never even hear there's there's something that is fishing in this mohbad rip but by time when olopa don carry out their investigation in fact one thing e one thing i know be say this mohbad one i dey see so dat guy spirit too strong if na kpai dem kpai dis guy i no think say dat person go go unpunished dat person no go fit go unpunished na me dey tell una my people o oh, i go allow una make una watch make una lis ten to dis whole thing about mohbad rip The latest one how dem take kpai am davido dey involved for dis one sef i say the secret come expose sotey the person say him ready to go to any length wey dem wan carry am go say him get evidence say receipt say receipt dey flow anyhow receipt dey fly anyhow i say what na wow in fact eh hmm, if una hear this particular secret wey e expose una go dey say i go want make una lis ten to am make una just lis ten to this whole thing make una see make una know say eh dis life e deep e deep make una watch. Now, let me say something here. Uh, eh, mobile was not by one day. What happened to mobile was not a, it's not a one day thing. It's not something that somebody just woke up and it happened. No, it took time, years and months and weeks and days of planning. And what happened to Mobad is not one person that did it. One, two of them know something about what happened to that young guy. So by the time the mass was intensifies, some information will come out. Now, the second information is something I came across yesterday, very delicate update. I don't know where this video leaked out from, involving when the nurse came into the house of Imole. Remember that in the police um, report and the police briefing uh, conference that they had, I think early, early October, the statement from the police chief is that there was no CCTV, that the, this is it's in the internet, they have the videos everywhere, that the CCTV was destroyed before the police arrived. Looking at that alone, who destroyed the CCTV? Who was in the house that day? It happened. Omi was there. Primer was not there. Omi was there. The nurse came around. Um, Adura, the brother of Mobad, was there. Spending Sodik Adeba uh, Sodik that invited the nurse was there. So it is impossible for a stranger from outside to come in and dismantle all not somewhere. Not that the gate CCTV was missing, or that the sitting room CCTV was missing, or that the kitchen CCTV was missing. All of a sudden, all the CCTV of your house worth hundreds of millions got missing. They take off the kidney. They take the kidney of Mohbad and hand over it to the video. What? Yes, Obio. to you, true or false, take me to the court. Let me expose you. So you are telling Davido that if you think you are lying, he should take you to court. Yes. They removed the uh, Mohbad kidney and gave it to Davido. Yes. Wow. This is a serious one. Um, no, you need to take me to court. I will He said, May you call answer her and prove her wrong that she have a proof. She said, the reason I have a lot of people talk, but know why I don't want you, you know why I don't want to go towards you because I'm not in for that. But what I would just want you to do, just stay out like the way you started staying out. Just I think you are, you hear my advice now. You, you just stay. Sorry because I bring you to this book. I will bring you again. If you just bring you, I will bring you back. So you said, I want to repeat it again because it's kind of scary. So kid, let me repeat it for you. If you are scared, let me repeat it for you. No, I'm not scared. I said it's kind of scary, not me scared. I'm not scared. No, you should know me now. You you know you, you read above. You're supposed to know that <laughs> I don't know they fear anybody. I know they see your face now. But I said the thing is scary. If they don't have a molest uh, kidney, that is scary. fly back. He is the first person to sell money. Davido was the first person to sell money. Yes, she's not the one that tell me. Take that phone, take that phone, take that phone here. Okay. He took a molek kidney. They gave it to Davido. Because eyewitness said they saw a cooler coming out from the house in the morning. So I was wondering, what is cola coming as for that house in that early morning? And what do you use cola for? You preserve things inside cola to cool them down with ice. We know how this thing work in the operation room. So all those things I'm hearing and you are proving it now. I say you have proof. <laughs> yes. Yeah, agree. Share this one. Davido, he said if you sue him if you say he dey you should sue am. If you don't want to sue me, if you want to know me, well, if you sue me, maybe I will have the chance to go to Nigeria to finish me, and I finish the case. When I finish the case, you finish me. That is We go together with grace. As long as we have, we have okay. As we have if you finish the case, Davido will finish you. Like why, why you? My people, now welcome back. Oh, hey. Eh my people, this matter strong o oh. this matter na serious one o oh. na real serious matter be this one o oh. eh i go dey ask whether sometimes is it that this thing na just something when e be say bloggers dem wan take cash out abi because i no fit think am say na wetin bloggers wan take cash out because this one na very serious allegation as in if dem carry dis girl dis person now wey be say e come talk dis thing about davido if for example say dis woman no get evidence i believe say i believe say dis whole matter e no go carry am come out so e go don get serious evidence serious evidence o oh, ha e go don get serious evidence before im dey come and say im ready to come talk. if im talk finish if davido wan kpai am make davido kpai am hmm. my pipo na wow wetin una think about dis mata because as for me o oh, i feel say na very very serious mata o oh. and from wetin we dey see now i'm sure say <laughs> eh, davido no go want to answer this babe because for am to even answer this babe now, wey be say e con confess this thing now. Now im be say hey, eh, the thing go come escalate so di only way wey davido go do like say e no even hear and na to just boom if not this babe now want make e say e drag am go court and di court they see say person say yes hey, eh, they know what wetin that they talk so one thing i know be say justice must be served for mohbad whosoever be say get hand for wetin happen to mohbad i believe say dat person no go go unpunished na the truth be dat alright my people, i go dey bring una more updates concerning mohbad rip mata wumi the wife and papa mohbad everything. una go dey see more of update for our channel dis boring gist in case una nova eh, follow am eh, subscribe for uh, for dis channel abeg if you are watching me for di first time make you subscribe den all our returning viewers i say god go bless una na have a nice day bye.